Akka mooltan hordoftoota keenyaa kun Waashingtan diisii irraa kallattiin ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kamisa eebila 14 bara 2022 kan isin keessummeessu Antuu Jibee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti qaala'insi jireenyaa maal akka fakkaatu kabiyyaa jechuudha ogeessota waliin marii geggeessame akkasumas miidiyaan dubartootaan durfamu yeroo jalqabaaf. maqdishoo keessatti somaaliyaa keessatti banamuusaa akkasumas qophiin fayyaa immoo dhibeen sombaa yookaan tiibiin sadarkaa addunyaa irratti maalirra akka jiru ibsa ogeessotaa dhiyeessina oduutu dursaa oduudhaaf bafaqaaduu morooda.
Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Hojii isaanii gad lakkisanii deemaa jiraachuun isaanii kan ibsame gaanfa Afrikaatti jiilli addaa Yuunaayitid Steetsi Ambaasaadder Deevid Saaterfiild hanga'oota mootummaa Itoophiyaa wajjin marii taasisuu isaanii dubbii himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadder Diinaa Muftii ibsaniiru. Ambaasaadder Diinaan ijoo marii isaanii bal'inaan ibsuu baatanus waa'ee gargaarsa namoomaatiif jecha. lola dhaabinsaa fi dhimmoottan biroo irratti akka ta'e eeraniiru. Itoophiyaatti argamu ambaasaadder Saaterfiild ilaalchisuudhaan embaasii Yuunaayitid Steetsi Finfinneetti argamu irraa ibsi ba'e akka jedhetti daawwannaan isaanii qaama rakkina kaaba Itoophiyaa keessa jiruu fi fala xumuraa barbaachuu irratti yaalii Yuunaayitid Steetsi taasisaa jirtuuti. Hanga'oonni Itoophiyaa adda bilisummaa uummata Tigraay naannoo Affaar keessatti bakkeewwan qabatee jiru akka gallakkisee ba'u Yuunaayitid Steetsi akka dhiibbaa gootu gaafachuun isaaniis gabaasameera. Ambaasaadder Deevid Saaterfiild jila addaa gaanfa Afrikaa ta'anii erga ramadamanii ji'oottan muraasa gidduutti sababa isaan hojii isaanii gallakkisuuf murteessan mootummaan Itoophiyaa akka hin beekne ambaasaadder Diimaa Muftii himuu isaanii Kennedy Abaatee gabaaseera. Karaa biraatiin waa'ee hojii gallakkisuu Deevid Saaterfiild kan gaafataman dubbii himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Steetsi Niid Piraayis ambaasaadder Saaterfiildii fi itti aanaan isaanii Paatennoof yeroo ammaa dhimma gargaarsa namoomaa, dhimma wal waraansa dhaabuu fi nagaa buusuu, dhimma qorannoo sarbiinsa mirga namoomaa ilaalchisee hanga'oota mootummaa Itoophiyaa bakka bu'oota dhaabbilee gargaarsa namoomaa fi dippiloomaatota wajjin marii taasisaa akka jiran himuun isaanii beekameera. Humnoonni hewaati naannoo Affaar bakka Irpittii jedhamu keessaa ba'uu isaanii bulchaan magaalaa Abiyaalaa Xaahir Hasan ibsa BOA'dhaaf kennaniin mirkaneessaniiru. Haa ta'u malee humnoonni hewaati ammas naannoo Affaar keessatti aanaalee shan qabatanii akka jiran obbo Xaahir Hasan ibsuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee Dasseerraa ergee ibseera. Karaa biraatiin gabaasni Masfin Arraagee akka jedhetti konkolaattoonni fe'isaa gargaarsa namoomaa baatan afurtamii torbaa fi kan boba'aa fe'an sadii magaala Samaraarraa ka'uudhaan gara Maqaleetti daanqaa malee imalaa jiraachuu isaanii mootummaan Itoophiyaa fi dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n himaneeru. Bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammii kibba Itoophiyaa jalatti godina Guraagee keessa kan jiraatan dhalattoonni saba Kiristaanii bulchiinsi of danda'e akka kennamuuf gaafachuudhaan guyyaa har'aa magaalaa hawaasaa keessatti fuula waajjira pirezidaantii naannichaatti hiriira bahuu isaanii gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos hawaasaarraa ibseera. Dubbi himtuu mootummaa naannichaa kan ta'an aadde Sannaayii Salamoon gaaffiiwwan akkanaa bakkeewwan adda addaatti dhiyaachaa akka jiran beekamuu isaa ibsanii mootummaan naannichaa gaaffiiwwan sanaa fi deebii kennuudhaaf hojjechaa akka jiru VOA'tti himuu isaanii gabaasa Yoonaataan Zabidiyoos irraa baruun danda'ameera. Lammiileen biyya Sudaan kibbaa miiliyooniin torbaa fi qabxiin torba bara kana ji'a caamsaa fi adoolessaa gidduutti hanqina midhaan nyaataatii fi akka saaxilaman dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akeekkachiiseera. Akka xiinxalli haala midhaan nyaataa mootummoota gamtoomanii torban darbe bahee jedhetti namoottan haala daran hamaa ta'e keessa jiran kuma saddeettamii torba keessaa baay'een isaanii du'uu danda'u. Sudaan kibbaatti itti gaafatamaa dhaabbata midhaanii fi qonnaa yookaan FAO kan ta'an meeshaak maaloo akka jedhanitti warreen balaa kanaaf saaxilamanii jiran keessaa miiliyooni tokkoo fi qabxii soddomii afur kan ta'an daa'imman nyaata qaama isaanii jabeessu argachuu hin dandeenye fi dubartoota ulfaa kuma dhibba torbaa fi kuma torbaatamii ja'a ta'anuudha.
This has been compounded by the low crop production and uh, livestock diseases Oomishni midhaanii gadi bu'aa ta'uusaa fi dhukkuboota beeyladoota mudatantu walitti dabalamee malawwan ittiin maatiileen rakkoo kana keessaa dandamatan gadxiqqeesse rakkoon yeroo dheeraaf irra ture kun carraaree galii ittiin argatan biyyattii keessa jiraachuu malee dhiphise.
Rakkina beelaa kanaa fi sababa ijoo kan ta'an keessaa haalli jijjiirama qilleensaa isa tokko yommuu ta'u, waggoottan sadan darbanii fi lolaa hamaan hongeedha wajjin wal jijjiiree mul'achaa ture oomisha midhaan nyaataa waan barbadeesseef. Walloliinsi lammiilee biyyattii gidduutti taasifamaa jiru qaala'iinsi gatii midhaan nyaataa misoomni bu'uuraa barbaachisaa ta'an guutamuu dhabuun isaanii rakkinichi akka daran jabaatu taasisuun isaa gabaasameera. Naajeeriyaa keessatti qibxata dheengaddaa bidiruun namoottan fe'ee bishaan irra deemaa jiru tokko garagalee namoottan 26 du'uu isaanii aangawoonni biyyattii ibsaniiru. Kaaba lixa biyyattii kutaa biyyaa Sokotoo jedhamu keessatti balaa qaqqabe kanaan kan du'an dubartoota 21 fi daa'imman 5 akka ta'an beekameera. Balaa kana ilaalchisee aanga'oonni biyyattii kaleessa akka jedhanitti bidiruu sanarra namoonni meeqa akka turan waan hin beekamnee fi namoonni biroos du'aniiru ta'a jechuudhaan bishaan daaktonni laga shaagaarii jedhamu keessa gad lixuudhaan barbaacha itti fufanii jiru. Sababni balaa kanaa addaan bahee beekamuu baatus Naajeeriyaa keessatti sababa humna bidiruutii ol fe'uudhaa fi bidiruuwwanis waan yeroodhaan hin suphamnee fi keessumaa yeroo roobaa balaan bidiruu biyyattii keessatti hedduu beekamaa akka ta'e gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa meeshaa waraanaa dabalataa miiliyoonii dhibba saddeet ta'u Yuukireeniif ergaa jiraachuu ishee pirezidaantii Joo Baayiden beeksisuun isaanii gabaasameera. Pireezidaanti Baayiden roobii kaleessaa Volodimiir Zeleniskii waliin haasaa sa'atii tokko ta'u erga taasisanii booda Yuunaayitid Isteetsi Yuukireen akka weerara Raashaa ofirraa ittisuu dandeessu gargaarsa ishee akka itti fuftu ibsaniiru. Gargaarsa meeshaalee waraanaa kana ilaalchisee ibsi peentaagoon irraa ba'e akka jedhetti gargaarsa kana keessatti misaa'iloota dhibba shan xiyyaara nammalee yookaan diroonii dhibba sadii konkolaattota waraanaa dhibba sadii heelikooptaroota kudha tokko akkasumas wanneen keemikaala niikuleeraa irraa of ittisuu dandeessisan kuma soddoma ta'an kan of keessaa qabudha. Itti gaafatamaan dhimma pireesii peentaagoon joon karbii gargaarsi meeshaa kun yommuu raashaan heelikooptaroota hedduu dabalatee beellaaruus keessa. keessatti humna waraanaa ishee deebistee ijaaraa jirtutti akka ta'e himaniiru. Odeeffannoo kanumaan walqabatee baheen bidiruun raashaa tokko misaa'ela kiruus mooskiivaa jedhamu baatee galaana gurraacha irra ture irratti haleellaa raawwatameen miidhaan irra ga'uu isaa hanga'oonni humna ittisa raashaa beeksisuun isaanii gabaasameera. Kutaa biyya Yuukireen kan taate odeessaadhaa fi bulchaa kan ta'an bidiruun raashaa kun kan haleelame kiruus misaa'elii lamaan akka ta'e himuun isaanii gabaasameera. Qibxata dheengaddaa ebila kudha lama magaalaa Niiwoorkitti baabura namootaan fe'ee deemu keessatti boombii aaraan nama ukkaamsu erga darbatee booda dhukaasa baneen namootaan kudhan madeessuudhaan namni shakkamee barbaadamaa ture roobi kaleessaa qabamee guyyaa har'aa mana murtii federaalaa Niiwoorkitti argamutti dhiyaachuun isaa beekameera. Namni umuriin isaa waggaa jaatamii lama shakkamaan Firaank Jeems kaleessa magaalaa Niiwoork keessa bakka Maanhaatanitti jedhamutti kan qabamuu danda'e erga poolisiin eera argatee booddeedha jedhameera. Maddi oduu Assooshiyetid Pirees kan poolisoota bilbilee waame isuma mataasaa shakkamicha akka ta'e hanga'oota poolisii Niiwoork waabeffachuudhaan gabaaseera. Abbaan alangaa federaalaa Biree'oon Piis akka jedhanitti Firaank Jeems rasaasa soddomii sadii namootan irratti dhukaaseera. Himannaan shororkeessummaa federaalaa kan irratti dhiyaachuudhaaf deemu Firaank Jeems gareewwan shororkeessitootaa wajjiniin hidhata qabaachuuf dhiisuu isaa amma ammaatti wanti mul'ate hin jiru. Firaank Jeems yoo yakkamaa ta'uun isaa mirkanaa'e adabbiin hidhaa umurii guutuu akka isa eeggatu gabaasameera. Hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafani wajjiniin turtii gaarii.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Somaaliyaa keessatti yeroo jalqabaaf buufanni raadiyoo fi televiziyoonaa maqdishoo keessatti banamee jira. Miidiyaan kun dubartootaan kan durfamu yoo ta'u, ka tokkummaa mootummootaan deeggaramu miidiyaan biilaan jedhamu kun. Dhimmootii dubartoota ilaallatan irratti fuulleffata. Biyya safuutti cichuu kan Somaaliyaa keessatti illee mirga dubartootaa kabachiisuuf karoorfatee jira. Ahmad Muhammad Adantu maqdishoorraa gabaase. Sabaahimaan Biilaan jedhamu Maqdishoo keessatti jalqabamuun dubartoonni waltajjii hawaasaa dhiirotaan dhuunfatame qabachuuf tattaaffii isaan taasisan keessatti injifannoo ta'uusaa mul'isa. Biilaan jechuun afaan Somaaleen ifa jechuu yoo ta'u, bu'uursitoonni miidiyaa kanaa dhimmootii dubartootaaf daafoonsa hamaa ta'aniif miidhaa irraan ga'an irratti ifaa ibsuudhaan hiika maqaa miidiyaa kanaa dhugoomsuu akka itti fufan dubbataniiru. Nasriin Mohaammed Ibrahim Gulaalaa Miidiyaa Biilaanii.
barnaamijkan waxaa loogu talagalay in looga gudbo caqabado badan oo haysta bulshada wuxuu diiradda saari doonaa caqabadaha haysta dumarka waxaa daaha looga qaadi doonaa sheekooyinka dumarka quseeya Pirojektiin kun rakkoolee hedduu hawaasicha mudaturra aanuuf yaadame kan qophaa'edha. Qormaata dubartoota mudaturratti fuulleffata. Dubartoota ilaalchisee gabaasaawwan ifa taasifamuu qabantu jiru. Sababiin isaas seenaa hedduun hawaasicha keessa waan jiraniif akkasumas akka isaan maxxanfaman waan hin eeyyamamneef biilaan seenaawwan akkasii ifatti baasa jette. Dubartoota duwwaan geggeeffamuudhaan. Hawaasa safuutti cichu kan akka Somaaliyaa keessatti kan geggeessamuuf ifatti hin baane kan akka humnaan gudeeddii hokkara saalaaf dhimmootii fayyummaa dubartii ilaalchisee gufuulee jiran kaasuuf gargaaraa jechuun abdata miidiyaan biilaan. Biilaan sagalee dubartootaa dhageessisuu akkasumas ajandaa hawaasaa dhiiraan dhuunfatameen geggeeffamurra dhiibbaa kaa'uuf malee sabaahimaalee ijoo biyyattii waliin dorgomuun barbaaduu jetti ittaantuu gulaaltuun miidiyaa biilaan Faatii Mohaammed.
waxaan dhihi karaa waxaa kalifa in la sameeyo idaacad ama warbaahin u gaara gabdhaha keliya inta badan waxaa jira magaalada muqdisho iyo.
faatiin akka jettutti miidiyaan dubartootaa kun kan hundeeffameef sababiinni ijoon irra hedduu maqdishoo walumaa gala soomaaliyaa keessatti dhiironniif dubartoonni bakka hojii isaan hojjetan jiraachuusaaf garuummoo dhiirota qofaan waan geggeeffamaniif waan ta'eef jedheen amana fedhiin dubartootaa bal'inaan hin mari'atamu. fakkeenyaaf hookkarri saalaa dubartoota irratti oofamu gadi fageenyaan hin ibsamu jette faatiin akka jettetti bu'uursitoonni miidiyaa biilaan bu'aa argachuuf achi as hin baane.
meeshan ujeedadeeda maaha meel dhaqaale loo abuura ama dhaqaale inay soo saarta laga rabo ma ahan waa meel lagu soo bandhigayo wax soo saarka iyo awoodda ay dumarku leeyihiin.
maallaqa argachuutuun taane dubartoonni bu'aa buusuuf humna qabaachuu isaanii agarsiisuuf jecha. kanaaf muuxannoo keenya fooyyessuudhaan bakka malaammaltummaaf dararaa dhiirotaarraa walaba ta'etti mul'isuu barbaanna jette gareeleen finxaaliyyii islaamummaa biyya gaazexeessota miidhu darbees ajjeesuuf boodatti hin jenne keessatti miidiyaan dubartootaa qofaan geggeeffamu jalqabamuun tarkaanfii ija jabummaa ta'uu kanneen oguma kanarratti bobba'an dubbataniiru dubartoota gaazexeessitootaa kanneen doorsisa hookkara saalaa ilaalcha aadaa. dhiibbaa maatii waliin qabsaa'an akkasumas kan dhiirotaa waliin innaa ilaalamu mindaa gadaanaa argataniif haalli isaa daran hamaadha. Hindaa Jaamaa waldaa gaazexeessota Somaaliyaatti itti gaafatamtuu dhimmootii sirna saalaati.
caqabadaha ka hor imaan kara raadiyahan waxay yihiin maadaama uu yahay raadiyo ay haween kaliyihii tabiyayaal ka yihiin dhanka dhaqanka soomaaliga caqabad.
rakkoon miidiyaa kanaa hedduudha. miidiyaan kun dubartoota qofaan kan hoogganamu waan ta'eef aadaa soomaaliyaa biraa rakkoon isa mudachuu danda'a itti dabalees hawaasi soomaaliyaa dubartiin qofaashee hojiitti akka bobbaatu yookaan qofaa hojii gaazexeessummaa hojjechuu akka isheen dandeessutti hin tolfamne namoonni irra hedduun kana quban qaban gama amantaan yoo ilaalame abboonni amantii hangi tokko dubartoonni miidiyaa irratti ba'anii dubbachuuf akka waan ga'oo hin taanetti fudhachuu malu jedhan miidiyaan kun qormaata kana bira taruu danda'a yoo ta'e. deebiinsaa yeroo dhiyootti beekama miidiyaan biilaan ebla 25 qilleensarra akka oolu yeroon qabameefii jira. kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti qophii ittaanutti ceena. Itoophiyaa keessatti qaala'insa jireenyaa yeroodhaa yerootti dabalaa dhufeef furmaata barbaacha mootummaan dhiyeenya kana murtii dabarseen mi'oonni nyaataa ka bu'uuraa biyyoota alaarraa galfaman dilaala yookaan qaraxa malee akka biyya galaniif dhiyeessiin oomishaalee nyaataa karaa firankoo vaaluutaa jedhamuun akka biyya galan eeyyama kennuusaa beeksisee jira murtiiwwan akkanaa. qaala'insa jireenyaaf daballii gatii yeroo ammaa biyyattii mudate hagam furuu danda'a ka jedhu irratti gabaasaan keenya mitikkuu faqaaduu ogeeyyii dinagdee lama dubbisuun gabaasa qindeessee qabaa kunoo.
Daballiin gatii fi qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa kana akka addunyaatti mul'achaa jiraatus haala tarsiimoo diinagdee biyyoonni hordofanii miidhaan ni qaqqabsiisuu garaagarummaa ni qabaata jechuun kan ibsan keessa diinagdee fi yuunivarsiitii hawaasaatti barsiisaa kan ta'an Dr. Shimallis Ariyayaa haala qaala'insa jireenyaa Itoophiyaa keessaas haala itti aanuun ibsu.
Rakkoo egaa kan ta'uu danda'u. biyyi keenya rakkoo addunyaarra jiru irraa bilisa miti odola addaa tokko taanee hafuu hin dandeenyu kanaaf egaa dhiibbaan isaanii bal'aadha kana keessaa inni dura rakkoo weerara koronaa walqabatee akka addunyaa irratti mudateedha amma immoo qisaasama lola yuukireenii fi raayishaan walqabatee dhufeen dhiyeessa midhaan nyaataa kan boba'aa kan xaa'oo fi kaan irra dhiibbaan waan dhufee fi biyyoota afrikaa fi addunyaa kaan irratti dabalatee qaala'insi gatii ol ka'uu odeeffannoon saba imaaleerraa ba'anii fi maxxansawwan hedduun ni ibsu. kana malees biyya keenya keessatti illee haalli jiru tasgabbaa'aa waan hin taanee fi dhiyeessi sirna daldala keessaa akka yeroo nagaan jiru ta'uu hin malu waan ta'eedhaa fi wanti oomishame akka gabaaf hin dhiyaanne hidhatee jiru ni kuta waan ta'eef oomishaalee nyaataa irratti daballi gatii ni argita weerarri hawaannisaa ati eertes itiyoophiyaa dabalatee kan gaanfa afrikaatti mudate waan ta'eef dhugaadha kun hunduu ragaa irratti kan hundaa'edha.
ogeessi diinagdee biroon yaada isaanii sagalee ameerikaaf ibsan yuunivarsiitii ambootti barsiisaa fi yuunivarsiitii finfinneetti kaadhimamaa doktara kan ta'an qixxeessaa dalasaa immoo diinagdeen biyyoota addunyaa baay'ee dhibamee jiraachuun kan Itoophiyaafis qaqqabeera. Kana malees Itoophiyaa keessatti wal waraansi deemaa turee fi jirus qaala'insa jireenyaa amma mul'achaa jiruuf akka sababaati ka'uu mala jechuun ibsu.
Ikoonomiin addunyaa yoo fayyaa qabeessa ta'e ikoonomiin biyya kanaas fayyaa qabeessa ta'a. Garuu ikoonomii addunyaa irratti rakkoo yoo jiraate biyyi kunis akkasumatti rakkoo keessa galachuudha. Kanaaf haala amma keessa jiru kanarratti biyyi keenyaas yaa'u ji'oota muraasa dura ammallee haalli jiru baay'een tasgabboonee lola keessa kan turame. Suni dhiibbaa mataasaa qaba. Qaala'insa jireenyaa sirreessuu kan dandeenyu yoo oomisha dabaluu dandeenye qofaadha. Wantoonni nuti konsiiwwan goon wantoonni nuti nyaannu waan nuti fayyadamu hundi isaanii yerootti gara yerootti gatiin isaanii dabalaa deemuun qaala'insa jireenyaatiif doominant faakteriidha jechuudha.
Itti dabaluunis wal waraansi yeroo ammaa Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti deemsifamaa jiru kallattiinis ta'e alkallattiin diinagdee Itoophiyaa irratti dhiibbaa qaba jechuun ibsu. Qixxeessaa dalasaa.
Lolli Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti deemaa tureef ammallee deemaa jiru. Biyyoota addunyaa baay'eef Itoophiyaa dabalatee yoo boba'aa fudhanne gara darbeellee qamadii siiraal koobii adda addaa fudhannee biyyoonni kun baay'ee impoorti godha jechuudha biyyoota baay'eef. Kanaaf fedhiin kun kan guutamu domestic production qofaatiin otoo hin taane biyyoota adda addaa irraatillee waan impoorti godhuuti waan ta'eef biyyi sun rakkoo nageenyaa keessa jiru waan ta'eef wantoonni kun kun wal qabatanii qaala'insa jireenyaa amma biyya kana keessatti argamaa jiruu fi mudachaa jiru kanaaf soorsii guddaadha jechuudha.
Mootummaan Itoophiyaa qaala'insa jireenyaa fi daballii gatii yeroodhaa yerootti mul'achaa dhufeef furmaata kan jedheen meeshaaleen bu'uuraa nyaataaf oolan biyya alaarraa galan qaraxaan ala akka galaniif karaa firaanko vaaluuttaan dhiyeessiin oomishaalee gara biyyaatti akka galan heeyyama kenneera. Mootummaan murtoo akkasii dabarsuun rakkoo gama daballii gatiin dhufee qaala'insa jireenyaa uumamee jiru hagam furuu danda'a jedhamanii kan gaafataman Dr. Shimallis Arayaa yommuu deebisan akkas jedhu.
Dhaabbataadhaan waan furu miti. Garuu karoora yeroo gabaabaa karoorsuun sanbooda imaammata yeroo dheeraaf kaa'uun hojiin hojjetamu kan biyyootan kaanilleen itti dhimma ba'anidha. Inni dura amma yaaddessaan egaa qaala'insa gatii midhaan nyaataarra jirudha. Sababni isaa immoo galiin nama keenyaa gadi aanaadha. Darbees namoonni hedduun galii isaanii guddaa baasii nyaata bituutti fixu. Kana tasgabbeessuuf mootummaan tarkaanfiiwwan malan jedhaman kan akka qaraxa kaasuu, imaammataan qarshii gabaarra jiru walitti qabu, karoora dheeraan immoo oomishtummaa jiru ol kaasuudha. falli jiru kanaaf egaa tarkaanfiiwwan qindaa'oo akkasii barbaachisa.
kaadhimamaa dooktaraa qixxeessaa dalasaa immoo gama isaaniin biyyoonni addunyaa hedduun furmaata yeroo gabaabaa kan akka firaanko vaaluutaa kanatti ni fayyadamu garuu furmaata yeroo dheeraa ta'uu hin danda'u jechuun himu.
kun Itoophiyaa keessa qofaa miti aktuwaali biyyoonni adda addaa rakkoon akka kanaa yoo isaan mudate ispeeshaalii dammoo fuud aayitems warra jedhamu irratti warra akka zayitaa kanaa siiriyaal kiroops wiit warreen kana kana irratti yeroo baay'ee mootummaa naannoo akkasii fudhata. Garuu wanti guddaan isa kamidha. Rakkoon biyya kanaa sooluushinii yeroo tokko qofaa hojjetu otoo hin taane sooluushinii yeroo dheeraaf hojjechuu danda'u kan barbaachisu diinagdeen biyya tokkos kan inni geeddaramuu danda'u rakkooma yeroo hiikuutiin qofaa otoo hin taane rakkoo sana from the ground yoo hiikuu dandeenye qofaadha. Kanaaf gara murtee mootummaan Itoophiyaa fudhatetti yoo dhufne. aktuwaali kanaa olii yoo ta'u murtee fudhatanii atiinki wanta baay'ee barbaadamaadha dhiyeeyyaadha. Garuu wanti guddaa murteen fudhatame suni hammam lafa qabatee hojiitti hiikamee rakkoo qaala'insa jireenyaa kana hiikuu danda'a wanta jedhudha malee murteen sun ofiisaatti rakkoo qaba ofiisaatti rakkoo kana ni hiikuu yaada jedhuun qabochaadha akka ogeessa tokkootti.
Itti aansuunis Itoophiyaan rakkoowwan akkanaa keessaa ba'uuf qonna ishee fooyyessuu qabdi jechuun. ibsu obbo Qixxeessaan.
Biyyi kun aktuwaali guddachuuf yookaan immoo rakkoo kana keessaa bahuu fi inni ijoo ofirratti hojjetamuu qabu qonna guddisuudha yookaan immoo qonna fooyyessuudha. Maaliif rakkoo bal'aan karaa qaala'insa jireenyaa dhufaa jiru dabaltee fuuddi item warra jedhaman yookaan immoo qonna irratti warra dhufan baay'een isaanii oomishtummaa isaanii gadi bu'uurraa baay'innummataa dabaluurraa waan ta'eef amma kan ta'aa jiru maalidhaa fedhiin jiru guddaadhaa dhiyeessiin xiqqoodha.
Qaala'insa jireenyaa yeroodhaa yerootti Itoophiyaatti mudachaa dhufeen dhiibbaawwan biyya keessaa kanneen akka raafama siyaasaa gogiinsaa fi dhibee vaayirasii koronaas kanneen akka sababaatti kaasan jiru hordoftoota sagalee ameerikaa sagantaa kanaaf ministeera maallaqaarraa yaada argachuuf yaaliin taasise yeroof naaf hin milkoofne sagantaa biraatiin yaada isaanii dhiyeessuuf na yaala gabaasa sagalee ameerikaatiif finfinneerraa mitikkuuf qaadu.
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti amma immoo qophii torbanitti ceenaa qophii fayyaa. waggootii darban lamaan keessatti weerara dhukkuba koovid 19 dhaqqabeen faca'inni dhukkuba sombaa akka hammaatuuf sababaa ta'uun ibsamee jira jaarmiyaa gloobaal fandi jedhamu keessatti. dhukkuba sombaa ilaalchisee gorsaa sadarkaa olaanaa akka ta'an dooktar mahammad ahmad yaasin waahilli keenya afaan amaaraa alulaa kabbada haasofsiisee jira jaallanne dhiyeessa.
dhukkubi sombaa yookaan tiibiin sadarkaa addunyaa irratti maalirra akka jiru kan gaafataman dooktar mahammad yaasiin deebii kennaniin dhukkuboota daddabroo keessaa namoota hedduu ajjeesuun sadarkaa duraarra yeroo dheeraaf kan ture dhukkubi sombaa dhukkubi koovid waggaa lama duratuun dhufin. waggaatti namoonni haaraa dhukkuba sombaan qabaman yookaan mallattoo dhukkubichaa agarsiisan miliyoona kudhan caalaa turan isaan kana keessaa kanneen miliyoona tokkoof tuqaa shan ta'an ni du'uu jedhan egaa weerara dhukkuba koovid kudha sagalii as haala jiru mannaa ibsan.
ቲቢና ኮቪድ ሳምባችንን ስለሆነ የሚያጠቁት ምልክቶቻቸውም ይመሳሰላሉ።
Dhukkubi sombaa yookiin tiibiidhaa fi koovid 19 somba namaa waan miidhaniif mallattoon agarsiisanis walfakkaataadha. Tajaajilli eegumsa fayyaa kennamuus waan walfakkaatuuf jecha kana waliin walqabatee lakkoofsi namoota wal'aansaa fi gara mana yaalaatti deeman gad bu'aa deemeera.
Fakkeenyaaf bara 2019 wal'aansa kan argatan uummata miliyoona torba caalaa turan garuu bara 2020tti lakkoofsi kun gara miliyoona 5.4tti gadi bu'e kunis erga dhukkubi koovid dhufee booda jechuudha jedhaniiru.
ሰዎች እየታመሙ ለረጅም ጊዜ ይቆያሉ። በሽታው ደግሞ ከአንድ ሰው ወደ አንድ ሰው ስለሚተላለፍ namoonni yeroo dheeraadhaaf dhukkubsataa waan turaniif kana malees dhukkubichis namarraa nama biraatti waan daddarbuuf jecha namoota hedduutu qabama kanaaf jecha waggoota darban lama keessatti dhukkubi koovid 19 dhukkuba sombaa irratti dhiibbaa guddaa qabaataa tureera.
namoota bara 2020 sababaa dhukkuba sombaan du'an ija kanneen bara 2019 du'aniin innaa laalamu. kuma dhibba tokkoon dabaleera ka jedhan dr mahammad dhaabbata gloobaal fandiraa lakkoofsi kunis yeroo gabaabaa keessatti dabalaa jennee eegna jedhu.
በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ብዙ መድኃኒቱን ያልወሰዱ ሰዎች ስላሉ የበሽታው ስርጭት እየተዛመተ ስለሄደ ምልክቱን የሚያሳዩ waggoota darban lama keessatti namoonni dawaa yookiin qoricha fudhataa waan hin turree fi faca'inni dhukkuba sombaa dabalaa jira lakkoofsi namoota mallattoo dhukkuba kana agarsiisanis ni dabala jedhamee eegama.
jaarmiyaan ani keessa hojjedhu gloobaal fand namoota dhukkuba sombaan qabaman adda baasee wal'aansa kennuuf maallaqa barbaachisu dhibba keessaa harka 75 jaarmiyoota arjoomtotaaf kennaa jedhaniiru akka kanaanis addunyaa irratti biyyoonni dhibba tokko ol maallaqa kana ni argatu jedhan biyyoota afriikaa eeshiyaa fi awurooppaa keessaa kanneen diinagdeen isaanii gadaanaaf giddugaleessa ta'e itiyoophiyaa dabalatee jedhan Maallaqa kana kan argatan Global Fund irraa waan ta'eef waggootii darban sadii keessatti Global Fund dhukkuba sombaa ittisuuf akkasumas waldhaanuuf dawaalee dabalatee doolaara biliyoona lama caalaa kennaa jedhu ዶክተር መሐመድ በዚህ ሀያ አመት ውስጥ ግሎባል ፈንድ ለቲቢ ብቻ ከስምንት ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው እርዳታ ያደረገውና ይህ እርዳታ waggoota darban digdama keessatti Global Fund dhukkuba sombaa qofaaf doolaara biiliyoonii saddeetiin caalaa gargaarsaan waan kenneef biyyoota adda addaa keessatti dhukkuba sombaa ittisuuf akkasumas wal'aanuun hojii gaggeeffamus hordofaa jira.
biyyoonnis sagantaa kana gaggeessuuf qoodi gama isaaniin gumaachan jiraa jedhaniiru bara kuma lamaaf soddomatti jechuun waggaa saddeet booda dhukkubi sombaa addunyaa irratti rakkoo akka hin taane sadarkaa dandeessisurraan ga'uuf maallaqaaf iyyata dhiyeessaa jirra jedhaniiru. Global Fund dhukkuba sombaa HIV eedsii fi dhukkuba busaaf kan oolu waggootii darban lamaaf maallaqa kennees ni dabalata. dhukkuba covid 19 ittisuuf dabalataan doolaara miliyoona afur biyyootaaf kennee jiraa jedhaniiru waan kun ta'eef isennaa ibsan.
ኮቪድን ኮንትሮል ካላረግን እነዛ ሶስቱ በሽታዎች ላይ የሚደረገው ጥረትም ውጤታማ ሆኖ ስለማይቀጥል ነው የተጨማሪ ገንዘብ የተሰጠው።
dhukkubi koovid to'annaa jala hin oolu taanaan dhukkuboota sadeen kana to'achuudhaaf yaaliin ta'u milkaa'inaan itti fufuu hin danda'u kana malees namoota waggoota lamaan darban keessatti wal'aansa fayyaa hin argatiin turanis ni gargaara.
Kan hamma gaafataa jirru doolaarri biliyoona kudha saddeet dhukkuboota sadeeniif dhukkuba sombaa HIV eedsii fi dhukkuba busaaf yoo ta'u Global Fund caasaa eegumsa fayyaa fi fayyaa hawaasaa jajjabeessuuf kan gaafatamedha. Kunis waggaa sadiif kan hojiirra oolu ta'uu dubbataniiru. Tallaalli isaa BCG jedhamuu fi ijoollummaatti waraannatan egaa argame waggaa dhibba tokko kan caale yoo ta'u haganattis ittisaa hin jiruu jedhan kana malees rakkoo biraan jechuun kan maqaadhaan.
ቲቪ ብዙ ጊዜ የድሃዎች በሽታ ነው ተብሎ ነው የሚቆጠረው እና በዚህ ምክንያት ስለተዘነጋ ለረጅም ጊዜ አላስፈላጊ የሰዎች ህይወትን dhukkubi sombaa yeroo baay'ee dhukkuba hiyyeeyyii jedhamee yaadama sababaa kanaan waan dagatameef yeroo dheeraadhaaf lubbuu namootaa dhabamsiisaa kan turedha. kun akka hin taaneef amma ilaalcha itti laannee hojjechaa jirra.
Dhukkuba sombaa dhabamsiisuun yaalii gama ogeessota fayyaan gaggeeffamu qofaan otoo hin taane miidiyaanis gama isaan barsiisuuf qooda fudhachuu qabaa ka jedhan Dr. Mahammad irratti qiyyaafatamee hojjetamnaan dhukkuba kana dhabamsiisuun ni danda'ama jedhu. Addunyaa irratti uummanni biliyoona tokkoof tuqaa saddeet ta'an somba isaanii keessaa baakteeriyaa dhukkuba sombaa fidu kan qaban ta'uu hubachiisanii isaan kana keessaa harki sagaltamii shan mallattoo dhukkubichaa in agarsiisan jechuudhaan dhaabbata Global Fund jedhamurraa Dr. Mahammad Yaasiin deebii kennan xumuraniiru. Torbee mata duree biraan walitti deebinaa agarsiistuu nagaatti anjaallannee gammadaati.
Qophii labataa Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, diinagdee, aartii, fayyaa mata dureen hin tuqamne hin jiraatu. qophiin labataa yaada keessanan dhaggeeffatoota illee of keessa qabaata akka hirmaattan sin affeera jimaata jimaata qophii labataa VOA afaan oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma tamsaasa keenya marsariitiiwwan fuula miidiyaa hawaasummaa keenya kanneen akka feesbuukii VOA afaan oromoo tiwiitarii instaagiraam irratti nu hordofuu dandeessu gulaalaan sagantaa kanaa namuu daandii piroodiyuusariin keenya nugusu taamireeti ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa mantee akkasumas tamsaasa marsariitiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu tigisti gammeeti kan isin keessummeessa jibee horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bira.